mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane nahazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze amakenga mfise nuko hariho abashobora kwikinga mukiza bakinjira urwo ruhusha barusabye ku telefone gusa ko mu byo umushikiranganji yatubwiye tubwiye yuko ashobora gusaba uruhusha ku telefone agaheza akinjira iyo telefone uba utariwe twobimenya gute uyu ni umwe mu bashingamateka b'u Burundi avuga ko ariho kasorobo mu tegeko rigiye kugenga ingene imanza zicibwa n'ikungene amatohoza akorwa mu Burundi iyo nkuru turayigaruka ko handi hato ariko umushikiranganji we ajejwe iby'ubutungane abivuga kwiki iri tegeko ntiwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu bibi by'amategeko mpanavyaha ikitanditswe ntikiba cane kandi uko zikitanditse uba umaze kuja nyuma y'umurongo Laurentine Emekanyana nabo bashingamateka muraza kumva ico bavuga kuri iryo tegeko ry'ukungene amatohoza azoza arakorwa mu Burundi n'imanza uko zizoza ziracibwa murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko igisirikare ca Turukiya kigiye kwirukana abakozi baco bashika ku bihumbi bitatu bakekwa kuba baragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu hari muri bibiri na cumi na gatandatu ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji Noureddin Kanikli w'ico gihugu ajeje kwivuna abansi aho yavuze ko iyo ngingo itazoteba kuja mu ngiro abategetsi ba Turki bagiriza umunyedini Fethullah Gulen kuba ariwe ari hejuru muri uko kurondera gutembagaza ubutegetsi ariko Gulen asanzwe aba muri leta zumwe za amerika haraheze imyaka irenga mirongo ibiri arahakana akarengwa ko ataruhara na rumwe yabigizemwo ahamwo kwibuka ko kuva ubutegetsi bwa recep tayyip erdogan buhatswe guhirikwa abaharurwa mu bihumbi mirongo itanu na batanu bahagaritswe batabwa mu mvuto abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo ine barahagarikwa mu buzi bwabo butandukanye ubukene bw'amafaranga bwatumye abadiplomate ba sudani bari mu makungu bamara amezi atari make badahembwa ku buryo bifuza gusubira muri ico gihugu cabo ivyo vyashikirijwe kuno wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ya sudan ibrahim gandur imbere n'amashingamateka uwo mushikiranganji gandur avuga ko imishahara ibategekanirijwe buri mwaka ingana n'imiliyoni mirongo itatu z'amadolari mu gihe ubwo bushikiranganji bwose buhabwa na leta imiliyoni z'amadolari zirenga gato mirongo itandatu n'icenda igihugu ca sudani kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro ni nyuma y'aho leta z'ubumwe za amerika ihuriyeho ibihano ku idandazwa mu kwezi kwa cumi ico gihugu cari gifise icizere ko ubutunzi bugiye kwisununura ariko nta cahindutse n'abanyamitahe ntibahurumbiye cane rwose ico gihugu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yashikirije ejo kwa gatatu ko afise ivyizigiro ko korea ya ruguru ishobora kuvavanura n'ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire trump yavuze ko umuyobozi wiwe arongoye ibiro cia bijejwe iperereza hanze y'igihugu mike pompeo yavyifashemo neza cane mu monano yo mw'ibanga yagiranye na perezida wa korea ya ruguru kim jong un yavuze kandi ko yizeye ko korea zompi zishobora kwiyunga bakabana mu mahoro bagatera imbere yabwiye amashingamateka aho yari muri leta ya florida radiyo ijwi amerika murayumva atankomanzi inshuti bakunze mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ko ari mu rwanda mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kandi turabipfurije ikaze ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika inama nshingamateka y'uburundi yarayemeje impinyanyuro y'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa bishasha biri muri iryo tegeko nuko abajeje umutekano bashobora gusaka ijoro atamutahe bafise bakinjira amatelefone wanka bigafatwa nk'icaha amamashini nyabwonko nuko nyene iryo tegeko rinavuga ko uwikekwa ko icaha kanaka bashobora kumugendereza ku buryo urugo rwiwe rushirwaho za kamera reka mugenzi wacu i bujumbura Raymond zimana abiducire mu mizi ino nteguro ibwirizwa yemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi ku bice mirongo umunani n'ibice dutatu ku ijana
iryo tegeko naho ryemejwe n'abashingamateka mirongo icyenda kuri mirongo ibiri na babiri barihakanye bishasha biri muri iryo tegeko byarateye amakenga bamwe mu bashingamateka ivyo navyo ni nk'isakwa ryo mw'ijoro gusaka atamutahe no gushira ibishobora gukurikirana umuntu yikezwe ko icaha canke ariko akogwa amatohozwa turavye uko ibintu bimeze kuko abantu bapfa vyinshi hariho abadodoberezanya hariho abicana kubera imvo nyinshi vy'amatongo vy'imviro ibi n'ibi nkabona rero yuko ugusaka kw'ijuru gutera amakenga kuko ndashobora kuza kugusaka mfise icyo dupfa hanyuma hugira nabi na yuko rero ibyo gusaka mu ijoro byovamwo bakabwira mu gitondo nka kurya byahora biba kuko ndashobora kuza nabiteguye nkaza nkavuga yuko uriko uraresisita nkakwica cyangwa nkakugira nabi nkavuga yuko ndi muri legitime defanse ko n'iby'ijoro n'iby'ijoro nkabona rero yuko ako kantu ko gusaka ijoro yuko jewe amonavi mbona yuko koza kugururira imiryango cyane cyane rezape ku bantu bapfa ibi n'ibi n'ibi murakoze amakenga mfise nuko hariho abashobora kwikinga mu kiza bakinjira ubwo ruhusha barusabye ku telefone gusa kuko mu byo umushikiranganji yatubwiye yatubwiye yuko ashobora gusaba uruhusha ku telefone agaheza akinjira iyo telefone uba utariwe twobimenya gute icyo nicyo mbona ko harimo amakenga je nka propoza yuko nyakubahwa umushikiranganje hubwo yoduha telefone en permanence telefone abanyagihugu bakayimenya kugira ngo okazu hinjiye umupolisi canke ubundi muntu iwawe ushobore kubaza yuko mu by'ukuri uwo mupolisi abifitiye uruhusha ico codufasha gusumba yuko umupolisi uwo ari we wese ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu kumbure atayo manda yazanye ari telefone yonyine yakoresheje nk'uko mwavuze yuko mushobora kurondera amakuru biciye no mu majwi yoba yafashwe kominikasiyo njyewe ndamaze kumva yuko hariho abantu b'abahinga bazi gusubiramo umuntu nk'akarorero uwahoze arongoye iki gihugu cy'u Burundi uyoya jya narumvise umuntu wamusubiyemo udashobora gutandukanya ijwi ry'iwe n'iry'uwo muntu yamusubiyemo ubwo ntimubona ko muzohava abantu bagwa mu kaga kubera kudodoberezwa kuko amajwi baba bahinguye cyangwa ari ibihimbano bariko baragira kiretse ibyo umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'ubutungane wemeje ko hari abawituye basaba ko ivyo vyahinyanyuwe vyobangira kuko biciye ku birindi bwirizwa shingiro ry'u Burundi Felix Niragira yavuze ku izina ry'uwo mugwi yavuze umuhuza w'abarundi umushingwamanza Fabien Segatwa hamwe n'abandi bakorera mu gisata c'ubutungane ivyo rero ngo hari n'ababona yuko bihonyanga agatega kakiremwa muntu n'amategeko mpuzamakungu e, muri abo e, hari abavuga ko ihinyanyurwa ry'ibwirizwa ritunganije rije guhonyanga agateka muntu ke hari n'abavuga yuko rije guca ku biri n'ibitegekanije mu ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo mirongo ibiri n'umunani no mu mategeko mpuzamakungu ajyanye n'agateka muntu mu ngingo ya cumi n'icyenda hari ndetse n'abavuga ko rigiye ahubwo gusubiza inyuma intambwe urugero amategeko n'amateka ajyanye n'ubwigenge agateka akazina muntu byari bigezeko ikindi ni uko abahuriye ndetse mu gisata cy'ubutungane basa n'abatageza bumva kumwe ihinduka n'iyongwegwamo ry'ingingo zimwe zimwe zigize integuro y'ibwirizwa umushyikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana avuga ko iryo tegeko ataba rije guhohotera nk'uko bamwe babyibaza naho hashobora kuba agahaze kuri iki cyangwa kiriya nko mu bindi bikorwa bikorwa mu gihugu yemeza ko iryo tegeko ryari rivise byinshi ribuze urabye igihe igihugu kigezemwo iyo twavuye aho tugeze niyo tuko turajya turahabona bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahitswe birashobora gushika hakaba agahaze kuri uyu cyangwa kuri uriya ni nk'uko no mu bikorwa by'izindi nzego zose bishobora gushika hakaba agahaze katagenze neza no ngaha mu nama nshingamateka inama nibaza ko zitama zigenda neza iminsi yose birashobora gushika hakaba agahaze rero iri tegeko ntiwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke uri kubera yuko mu bibi by'amategeko mpanavyaha ikitanditswe ntikiba cane kandi uko zikitanditse uba umaze kuja inyuma y'umurongo uba uhohoteye rero umwenegihugu bimwe rero birengeje n'urugero abajijwe igituma hari ibyo leta y'u Burundi yifuje guhindura mu itegeko ryaherukwa guhinyanya mu kwezi kwa kane bibiri na cumi na gatatu umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko ari kubera ibiguma bihinduka mu gihugu no ku isi kanyana akavuga cyane cyane ibijyanye n'iterabwoba ibyo nabyo bikaca bisaba ko amategeko ashyirwa ku gihe kugira ntihazogire ikiboneka ntigitorerwe umuti kandi kiriko kirahungabanya umutekano w'igihugu i bujumbura remunzimana ijwi rya amerika Ramonzimana arakenuye tukivuga iby'amategeko mu Burundi kuri uno mwanya bashinga amateka bariko bararaba ingene itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru wo hinyanyugwa menyesha amakuru wacu Bujumbura Evariste Nziko banyanka ariko arakurikirana ino nkuru haraza kutubwira ibizoba byavuyemwo mu makuru yacu yo hanyuma Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri site za Kashi mu Rumonge mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri abanyagihugu muri komini rumonge intara ya rumonge nyene banyazwa amatongo yabo kugira ngo yubakwemwo amazu y'abahoze muri site ya gitaza na kashi basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yabo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Alain Ivira Nkunda akoresha rya Amerika mu rumonge Ico kibanza abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mayengo muri zone Kigwena batanze kugira ngo gishigwemo iyo miryango ijana na mirongo indwi n'ine mu mamo bari bumvikanye n'abajejwe intwaro ko imbere y'uko iyo miryango iri mu yashikiwe n'ivyago vy'umwuzurira w'amazi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu makomine ya Muhuta na Bugarama bategerezwa kuhashikanwa ari uko bahawe ishumbusho y'ikindi kibanza muri kino gihe abo banyagihugu bene co bavuga ko barenganijwe kuko amasezerano atakurikijwe epimak niyo nkuru arayaga mu bindi make icyo ni ngombwa kuko nacyo gituma amasezerano yabayeho icyo cyafashe ikibanza cya mbere ikibanza nk'iki uko umuntu wese yatakaje baratwemereye ko ubwacu byonyaruka kugira ngo ntibishobore kugana ingorane z'inzara ubu rero aho kurima naho gusa nuko bakwihutira gusaba ahantu ho kurima mu masezerano ya mbere aho kurima hangana n'ahantu batakaje tusa tubona kumenya ngo biratora ingorane ibyo rero bikadozana izindi ngorane abo banyagihugu kandi babaye butanga ico kibanza ubu bavuga ko bafise akababaro kuko ico kibanza bahora bakiranguriramwo uburimyi butandukanye nk'ubw'ibigazi hamwe n'ubw'ibindi bitegwa mbumbarugo mu gihe ca none ukubaho n'abana babo ntibicoroshe petero bucumi yitanga ko akarorero bw'amatongo ntiturayaronka mugabo mu majambo make nko muri iki kiyaya abanyagihugu benshi n'abirimizi tararonka turayaronka mugabo ikibazo kiguma kihari kwiyumvira nk'ubu imvura ihagenda icibishike agatasi kagera tutararonka amatongo urumva kiguma kiguma ari ikibazo inzara ni ngombwa ihabe kica kiba ikibazo mu miryango cane ari n'imyumbati ibigori ibiharaguko n'izindi mbuto zitunga umuryango uno munsi nk'aha ndiko ndavuga uku nta n'imetero n'imwe isigaranye nushobora kurima kuko aha hantu musanzwe muzi ko ariho twarora dukorera niyo bataduha amatongo mu buryo bubangutse kizoca kiba ikibazo ni ukuri ku bwanje n'ubu nyene kuko leta n'umuvyeyi wa, wa bose yogerageza ikaraba uko kuntu ayo matongo yoshobora kuboneka kubera agashavu abo banyagihugu bamenyesha ko bakaramuka bakwije amezi atatu batarakomoregwa ahandi bashobora kurima bakimbura biteguye kwandagaza n'uruvyaro rwabo mu biro vya komine rumonge nici ntije devote avuga ati twazifuza ko twakandagaza ku ikomine kubera inzara inzara ari nyinshi ariko turose aho turima ntitwagenda kukandagaza ku ikomine kandi kuba dufite aho turima kuba tubayeho nabi tutaronka aho turima kubera turimye tugafungura neza n'abana bagafungura neza kugira tworoherwa twifuza ko leta yoduha aho turima kugira tworoherwe turonka aho turima kugira n'abana bacu tubarose nyine bazabone ibyo bafungura mu ntwaro basaba iyo miryango kudatwagwa n'ishavu kuko bariko barabatorokaniriza ibibanza bazorimamo mu minsi iri imbere erasme hakizimana ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo by'intwaro n'akaranga ukuntu batanze kijya kibanza harabaye amasezerano barumvikana neza ko abo batanze ibyo bibanza hajya ba- bubatse hirya site bazoronka amatongo bazorimamwo bisunze u- uko aho batanze hangana ni ukuvuga yuko mu nibareme ibyo biri mu nteguro kandi nize ko bazobinezerererwa kuko byarateguwe neza kandi mu masezerano barabizi nibabe barihangana gatoyi bari barondera aho bazova babashira eh, n'ivyashoboka eh, bazobahereza nk'uko babisezeranye kandi birahari birazwi jewe nosaba ko bokwihangana n'ibihangane vyiza ni ko boronka ahantu bakubita isuka ivyo beme- bemerewe bazobishitsa eh, nako turababaye kuko si byiza umuntu ari ahantu kumbure atagira ahakubita isuka eh, ni- ico kintu turacitwarije rwose kandi kiri ku mutima kandi turizeye neza yuko kizova mu nzira tumenyeshe ko abo banyagihugu babaye bushirwa muri ico kibanza c'imayengo hari haheze imyaka irenga ibiri baba mu mazu y'amahema muri kino gihe nabo bagasaba ko boronswa aho borima kuko badashobora gufata ingendo baja kurima aho basize amatongo yabo mu makomine ya muhuta na bugarama mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika Alaiva Irankunda harakenuye no nkuru yiwe co kimwe n'izindi zose tuba twarabashikirije mushobora gusubira kuzumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ucom mukanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru iriko iracanacana ko gose ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko atamukirisu wo muri paruwase ya ngozi iyo muri yo ntara nyene ya ngozi turi mu gihugu c'u Burundi azosubira kwinjira mu isengero yambaye impuzu ngufi canke itabutse izo bita deshere mu gifaransa muti vyo bari kuri kugira ngo abantu bo mu ntara ya ngozi bafatirwe iyo ngingo yoyo vyahereye hehe nimba ari kuri umumenyeshamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye umuco murawuronka muri ino nkuru ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa ko hari itangazo ryashyizwe ahabona kuri uyu w'imana uheze rivuga ku bijyanye n'inyambaro zibujijwe kwinjirana mu isengero haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo bo muri paruwasi ya ngozi muri iyo ntara izo nazo ni nk'amakanzu cyangwa amajipo agarukira haruguru y'amavi impuzu zifata ku mibiri cyangwa izindi zose zo kwerekana ibice bimwe bimwe by'umubiri ku bigeme n'abakenyezi ku basore n'abagabo naho hakabuzwa amapantaro atabutse zimwe bita deshere mu gifaransa canke ngo bambare impuzu zituma haboneka agahuzu ko munsi nabo baba bambara izikwije barabuzwa kwambara iziriko ibimenyetso vy'imigambwe canke iyindi migwi ibi biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi patiri mukuru wa paruwasi ngozi sirasi nyandwi ntabihakana avuga koko ko vyari mu bigize inyigisho zari zitegekanijwe gutangwa kuri uyo munsi w'imana ariko rero aho umuntu ashobora kwibaza nimba patiri yashatse gukebura abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi kuko boba bafise inyifato mbi mu kwambara patiri sirasi nyandwi avuga ko bambara co kimwe n'abandi bo mu zindi ntara ariko ko yashatse gukinga ku mico imwe imwe ishobora gutitugwa n'iyindi yo mu bihugu vya kure na cane cane iyo kwambara abantu bakikwiza nk'uko akaranga kabo kari ibisanzwe nk'uko kwa handi hose mugabo urabona hariho ibintu bijanye n'akaranga eh, biva handi ugasanga tugiye turabimenyera umuntu rero mwene ivyo vyose aragira ati hariho ibibereye n'ibitabereye cane cane mu gihe co gusenga ndetse no mu gihe co gusenga ku muntu w'imana w'umukirisu hariho bimwe bimwe bijanye n'uburanga umuntu agira ati aka karanga ntikajanye n'umuntu w'umukirisu niyo nyigisho muri rusange kuko tuba twayishikirije tugira tuti eh, ko abakirisu tujejwe bo muri iyi paruwase dusanzwe tubaha inyigisho kandi bakayakira ati niyo twoyibashikiriza patiri mukuru sirasi nyandwi avuga ko abakozi ba leta hamwe n'abadandaza bo muri iyo ntara ya ngozi aribo basavye ko yogarukira inyifato ijanye n'inyambaro igihe bariko bararonswa inyigisho mu gihe ca noweli iheruka nubwo bivugwa ko uzosubira kwinjira mu isengero rya katolika yo muri iyo ntara atambaye ku buryo bwikwije nk'uko bisabwa azosohoka warongoye paruwasi patiri sirasi nyandwi avuga ko ibihano atari vyo bizoshigwa imbere kandi yizigiye ko bizoshigwa mu ngiro atanga uvu zibayemwo izo sizo twotangurira gufatirako kuko turazi yuko bazozifatamwo neza kumbura abadutera amakenga ni nabo babaza gusengaho kumbure baje bavuye hanze abo nk'abakirisu b'ingozi ni abantu bakira cane cane ikintu kibabwiye bakumva yuko ari ikintu co kugira ngo imana isonegwe ingoro y'imana isonegwe si ibintu bikunda gukenerwa yuko umuntu arinda kugira ngo turinde kubishiramwo n'amategeko inguvu nk'ivyo turazi yuko bazobitunganya neza kandi bazobifatirako iyi ngingo yaravuze ko ibitari bike ku mbuga ngurukanabumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati ku bwanje ntahura ko kuba kanaka yo kwambara atikwije kandi akaja mu bantu bidaturuka ku bukene bw'ingingo zibuza mwene izo nyambaro namba ahubwo biva ku kubwene nyene kwambara atahura ibijanye n'inyambaro ziwe noneho rero gapatiri iyo uba uwundi wogwije inyigisho gusumba ingingo uwatahuye agahinduka kanatsinda burya bavyiyumvamwo kujya nyene uyu nawe avuga ati ndashimye ingingo y'uwo mupatiri kubera abarundi bamye bambara bakikwiza rero aho ikizungu kiziye kikatuzunguruka twibaza ngo kuberwa ni ukwambara ngufi cyangwa izifise udutoboro dusome n'uyu avuga ati ku isengero ryitiriwe umushaha mweranda rya katolika mu gihosha aho nsengera hari ingingo yafashwe haraheze imyaka ibiri patiri waho yabona abigeme baza gusoma ibisomwa by'imana kuri aritari baza batikwije bambaye impenera yaciye afata ingingo yo gusonesha amakanzu yera maremare ku buryo uwuza imbere gusoma yambara akikwiza no ku isengero rya katolika nyene riri ku musozi wa siyoni igikungu mu birori by'abana baraganira basanga baza bambaye batikwije abapatiri baho baca bafata ingingo yo kuza barasonesha amakanzu ajanye n'urwo rubanza maze izo mpenera bakazambara batari mu ngoro y'imana canke mwari muzi ko amakanzu mu baririmvyi mu maparuwasi menshi yavuye kuki uyo mupatiri yakoze ku mugaragaro ivyo abandi bapatiri bagwanya bihoreye uyu nawe aritwengera ati hihihihihi uyundi nawe ati uwo mupatiri aragahezagirwa kuko akoze igikorwa ciza cane ni ukuri n'ayandi maparuwasi yose n'amadini yose nafata iyo ngingo turabandanya n'uyu avuga ati nibabigishe bahinduke nta ngingo tugarukirize kuri uyu nawe yanditse ati nahagararira ingoro y'imana hajya hari abantu baza gusamaza bambaye ubusegisi jewe ubu ntarose ikibanza cy'imbere nkicarana n'uwuntirimutsa nca nitahira nkumviriza imisa ku iradiyo i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika mugenzi wacu diane ndonse arakenuye mukanamwe mufise ibinugwanugwa aho iwanyu mubiturungikire kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com gutya abamenyesha amakuru bacu baducukumburire dukubitire mu rwanda imbere yo guhana agahindukira aho hari abanyagihugu bo mu murenge wa nasho ni mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda babwijwe ry'amerika ko bagiye kwicwa n'inzara kubera ubutegetsi bwabategetse kurandura imirima yabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu eric bagira ubusa
kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yanjye ndi n'imfubyi kandi ntajya nakirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura ni ukubera iki mu ijwi ry'ijamaganya umwe mu batuye akagari ka rubirizi mu murenge wa nasho mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi ni mu mudugudu wa masiza hari hahinzwe ibishyimbo amasaka imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri mirongo itatu biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu ijana bamwe ngo bakodesheje abafite amasambu abandi bakahahinga bacungira ba nyiraho uyu wadutambagije ahatemwe amasaka yari afite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze nacungaga iyo famu nyirayo ntabwo bari bari kumubona banca amande y'ibihumbi icumi maze kuyatanga ubwo noneho buke mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo wenda imyaka yeze buke bwaho mu gitondo bati ni ukurandura tubyita ibikino mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utarayatema ni ukumufunga ni amande y'ibihumbi magana atatu ni ugutema twese dutema imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura abura amezi abiri ngo yere abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka n'ubu narahahamutse ibyo nahaboneye nta nubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite ntabagaburikize ko bayatemye uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi baranabahemba pe kandi bari gutema imyaka bahinze ngewe numvaga nta mbaraga nawe zo kujya gutema ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka ijwi rya amerika rigera ahatemwe iyi myaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birirwa baragiye kuri bo babonye ubwatsi twabonye kandi abana birirwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka aka ni agace ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byari amahirwe ku bahinzi ariko yabaciye mu myanya y'intoki kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho ubwo twari ku murenge wa nasho nyuma ya saa sita twahamagaye madame konsore kanza y'urutegeko uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota icumi yatuvugisha mu mwanya muto mfite abaturage ndaza kuguhamagara n'impuguka mfite abaturage baba nakiriye mu kibazo ndimo gukemura kanya gato cyane hamwe iminota icumi kuva ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba twakomereje kuri bwana fred mufuruke guverineri w'intara y'iburasirazuba maze mu masaha atanu za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka jenoside yakorewe abatutsi tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose yaba kanza y'urutegeka umurenge wa nasho ndetse na mufuruke utegeka intara y'iburasirazuba ntawitabye icyakora bwana muzungu utegeka akarere ka kirehe yaje kutwitaba maze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga atubwira ko atabubonye twatunguwe no kumva asa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze ndaza kubikurikirana ndebe ntabyo muzi se iyo ndaza kubikurikirana iminyamakuru yabyo neza twe twari tufite amakuru ko mubizi
nyamara mu minsi mike ishize madame kanza y'urutegeka nasho yabwiye radiyo izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korora ariko babirengaho guhinga mu ifamu ntibyemewe guhinga mu ifamu ni ikosa ni imikoreshereze mibi y'ubutaka tumaze kubibona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikoreramo ubwabo kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo nta kundi rero umuturage nyine tubabwira ko bagomba kubikuramo ifamu ikaba ifamu iki gikorwa nticyarakaje abatemewe imyaka gusa ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe tubabaje natwe tutahinze kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi ku batemewe imyaka bati ingufu bashyizemo mu gutema niyo bazishyiramo mu guhagarika byari gukunda komvukaziyo batwandikiye bazitwandikira ngo duhagarare guhingamo ninde wari wajya guhingamo umuturage ntago yarime isaka aribibe amasaka arinda amera ajye kubagagwa amasaka arinda haca ingingo arinda anasambura umuyobozi atarabimenya akarere ka kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa azahaza abatari bake mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo ijwi rya amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya za nyamugari n'ahandi abaturage b'aka gace ka nasho katemwemo imyaka nabo baravuga ko na n'ubu abakennye bagihabwa ibiribwa muri iyi minsi twafataga ibigori hari hakurya ku murenge uretse ko byafataga bake bake bake kiriya kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni kiriya kimwe cy'ibigori n'icy'ibishyimbo ntibabirenze umudugudu bakuramo nk'abantu nka batatu ah bagira ubusajwi ry'amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u rwanda Eric arakenwe nakuwe kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi mwariko muratwumviriza tubashimire vyimva mutima twongera tubatumira mu biganiro vyacu biri imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ubuzima bw'abatwabaye mu hanze y'igihugu b'abanyarwanda bwifashe gute nivyo muza gushobora kumviriza muri muri isanga igihe c'isaha cumi na zibiri naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice aza kuba ari amakuru arambuye avugwa muri Afrika no ku isi hose mwakoze kutwumviriza na Lidiane Nahazwe muri studio ya cumi n'umunani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent Kimenye yegeranije amajwi yakoze hamwe na Engineer Linas yashikanye ahiwanyu twemi tuti mururanigwe